iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
eee ni mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza abandi namwaramutse muri kumwe na eugenia mukankusa hano muri studio ya karindwi ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro muri isanga mbere yaho ariko twamenyesha ko ibiganiro bihuza abarundi byarangiye yarusha muri tanzania nyuma y'iminsi cumi n'itatu nta masezerano ateweho umukono leta y'u Burundi irabishima kuko ku bwayo cyari ikiyago gisanzwe ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta rwo ruvuga ko kwabaye uguta umwanya guta igihe kuko ku bwabo nta masezerano yabonetse yerekana icyagezweho iyi nkuru rero turaza kuyibagezaho mugenzi wacu urarusha muri tanzania arimo kuyitutegurira turabibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere nk'uko bisanzwe rero ni ikiganiro muri isanga ikiganiro kibaha ijambo mukavuga ibibari ku mutima mugatanga inama n'ibitekerezo kandi mukabaza ibibazo abatumirwa bacu twongere rero tubaha ikaze mwese uh, tu- tubifuriza ikaze muri iki kiganiro Uh, mugume rero hafi y'amaradiyo yanyu kandi muze kuduha nomero zanyu tuze kubahamagara iyacu nomero ya whatsapp ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ikiganiro muri isanga uyu munsi rero nk'uko nari mbivuze mu kanya ni ikiganiro muri isanga kivuga ku bagore abagore n'abakobwa iradiyo ijwi ry'amerika yahariye umunsi wa gatanu ikiganiro ab- cy'abagore nkaba nababwira ko ku itariki makumyabiri na karindwi y'ukwezi gushize kwa cumi na kumwe uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi ubwo hatangizwaga iminsi cumi n'itandatu yagenewe ubukangurambaga mu kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina umuyobozi w'urukiko rukuru mu rwanda ariwe bwana kariwabo charles yatangaje ko imanza z'abahohotera abana n'abagore zikomeje kwiyongera mu nkiko yavuze ko inkiko zo mu rwanda zigiye kwihutisha imanza z'abakekwaho gukora ibyo byaha urwego rw'ubucamanza rwavuze ko mu minsi cumi n'itandatu ruteganya kuburanisha imanza zisaga magana ane z'abakekwaho guhohotera abagore n'abana bwana kariwabo yavuze ko kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na kane kugeza muri uyu wa cumi na kare- wa bibiri na cumi na karindwi inkiko z'u rwanda zakiriye dosiye zirenga ibihumbi birindwi z'abantu bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina uyu muyobozi avuga ko muri izi dosiye abantu bagera ku bihumbi bitanu na magana arindwi bahamwe n'icyaha barafungwa kari iwabo yavuze ko abahamijwe ibi byaha bahabwa ibihano bikarishye kugira ngo bice intege ababifuza gukora ibyaha nk'ibyo mu mategeko ahana y'u rwanda umuntu wasambanyije umwana ahabwa igifungo cya burundu naho usambanyije umuntu mukuru ku gahato agahanishwa igifungo cy'imyaka itanu kugeza kuri irindwi uyu muyobozi yavuze ko nubwo inkiko zigerageza guhana abakora ibyo byaha hakiri ingorane zo kubura ibimenyetso kugeza ubu iki cyaha kirahishirwa mu miryango rimwe na rimwe abagikorewe bagatinya kukigeza hanze eh, bak- eh, bakavuga ko batinya ko byajya hanze bikamenyekana ubundi rero bigakorana ah, bikanagorana nyine ku- kugira icyemeza uwabikoze ko yabikoze kuko bitorohera urega kugaragaza ibimenyetso u rwanda rero rukaba ruvuga ko mu minsi ya vuba hazaba huzuje huzuye ikigo kizajya gifasha abashaka ibimenyetso bigaragaza isano aribyo bita ADN mu rurimi rw'igifaransa abacamanza bakaba bavuga ko icyo gihe imanza zo muri ubwo bwoko zitazongera kugaragaramo amananiza kuko abitwazaga ko ibimenyetso byabuze batazongera kubona uruvugiro mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda u rwanda nibwo rwatangiye kwifatanya n'ibindi bihugu biri muri iyo gahunda mu kiganiro muri isanga rero ku ijwi rya amerika cy'uyu munsi ah, ijwi rya amerika ryongeye guha abagore umwanya n'abakobwa nk'uko ribikora buri wa gatanu turagaruka rero kuri iki kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa twatumiye madame jeanne mwiririza wagize igitekerezo cyo gushinga ishyirahamwe ryitwa tubahumurize rifasha abagore n'abakobwa bahuye n'ihohoterwa twakire rero umutumirwa wacu madame mwiririza mwiriwe neza muranyumva madame jeanne
Eh, ndabumva ndabumva Mm.
mwiriweho neza murakomeye
yego turakomeye turashima imana nuko nuko ikaze kuri radiyo ijwi rya amerika
Eh, murakoze Eh, mbashimiye umwanya mwaduhaye mwageneye ijwi rya amerika kugira ngo tuganire turebe ibibazo by'ihohoterwa rikombe- rikorerwa abagore n'abakobwa ingaruka bibageraho biba- bibagiraho uburyo mubafasha eh, n'icyo bimaze kubagezaho nagira ngo rero mbahe umwanya mutubwire muri makeya ya asosiyasiyo cyangwa se ishyirahamwe tubahumurize ni ishyirahamwe riteye gute
Eh, murakoze cyane asosiyasiyo tubahumuje eh, ni asosiyasiyo ifasha abagore bahuye n'ibibazo by'ihohoterwa twatangiye muri mu gihumbi kimwe mu bihumbi bibiri na gatandatu ariko twaje kubona ubuzima gatozi mu bihumbi bibiri n'icyenda tukaba dufasha abagore bagenda bahohoterwa bahohotewe mu ngo Ah, muri iki gihe cya none murabizi yuko ari ibintu nabyivuga ngo bi- biriho cyane ntabwo tuzi impamvu bitagabanuka tugafasha dufasha abana b'abakobwa batashoboye gukomeza amashuri kenshi baba bahoze ari nk'abayaya nabo rimwe na rimwe usanga bahohoterwa mu ngo bahohoterwa se na ba shebuja cyangwa abakozi bagenzi babo Bi- bamwe se bagacikiza amashuri ukabona batewe inda zidateguwe abo bose ukabona babuze ahantu bajya hakaba abakobwa bagenda ah, nk'ubwo akabyara yamara kubyara akabura ahantu ashyira umwana rimwe na rimwe akaba akajya mu mwuga w'uburaya Eh, tugafasha naba none abandi ba- ba- abo bitaga ngo ni abanyagataro se cyangwa birirwaga birukanka mu muhanda Eh, noneho tugafasha n'abandi babana n'ubwandu rimwe na rimwe baba batewe n'ihohoterwa ndetse n'abamama bahohotewe muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ndetse n'abana babo abo rero nibo baza bakasanga tukagerageza kubafasha ariko wenda nababwira uburyo natangiye Mhm.
natangiye n'ubundi kubera umu- inshuti yanjye nari mfite umudamu w'inshuti yanjye cyane cyane twabanye tukiri abakobwa aza kumugara agize agisida y'imodoka akagendera muri sheze rurante muri iriya ntebe nyuma akagare aza kwicwa n'umugabo we Mhm.
uwo mudamu akaba yari yanterefonnye yari ampamagaraga buri kenshi akambwira ati umugabo wanjye arashaka kunyica nkamubwira yuko nkabona ari ibintu bitashoboka ko nabonaga ari umugabo umu- umugabo we babyaranye abana nkabona mbese abitinyuka akambwira ati nyamara ati yarambwiye yuko azapfa ariko azapfa ari uko n'abandi Mhm. yakubwiraga icyo bapfa se byibura
byambwiraga am- byambwiraga nyine yuko umugabo wamumena amumereye nabi mbese babanaga bya bibazo by'abo- by'abagore n'abagabo bagira mu ngo Mhm. ariko we ntabyemere ko aza wari utunze urugo Eh, akumva ko azamwica ariko bigasa nkaho ah, ah, atabyemera cyangwa se nawe ubwawe ntiwumvaga ari ibintu bishoboka oya nijye numvaga ntabyemera cyane cyane noneho rero umunsi umwe rwose arampamagara ari nk'isaa kumi arambwira ati abana basigaye bakorera akazi k'ubuzamu makandinda mbere ya saa sita kandinda nyuma ya saa sita ntibajye kwiga neza nk'uko bikwiriye ariko nababwiye ngo bagende numva atari ryo herezo ryanjye koko bwarakeye mu gitondo umuntu arampamagara arambwira ati inshuti yawe umugabo arayishe ntabwo nashoboye kubyakira kuko numvaga buri munsi narikiripabilizaga ko numvaga nta kintu nashoboye gukora noneho nyuma yaho nkajya mpura n'abagore bafite mwene ibyo bibazo nkavuga kuko imana ikiri imbere yanjye aba bantu ntu- nkibaza yuko ubwo ariyo mpamvu hari icyo imana ishaka kugira ngo ushobore gukora ni muri urwo rwego rero natangiranye n'abagore batatu tukajya duhura tugasenga noneho unatangaza ariko ko mfite mugenzi wanjye ufite ikibazo nk'icyanjye nzamuzane nti nawe uzamuzane tugahura twatangiye dusenga gusa ba- ba- batatu icumi mirongo itatu bagera None muri ubu mugeze ijana, kuri bangahe?
tubara abagore magana magana atatu na mirongo inani na batanu Mm. Mu- mufite ni umubare munini
umu Nti ni umubare munini none muri makeya mu- turaza kugenda tubivugaho uko ikiganiro kigenda ki- ki- ki- kijya imbere ariko muri makeya ibyo mubafashamo ni ibihe mwatubwiye abo mufasha barimo abana b'abakobwa barimo abagore bafi- abafite ubwandu ah, abo abo bose mubafasha iki muri make
Eh, muri makeya rero tubafasha um, tubakorera ubujyanama ku ihungabana kugira ngo biyakire kuko kenshi batugeraho barahungabanye ubona ari ba bantu se bafite za ndwara bita psikosomatike bahora barwara imitwe idakira ibifu n'ibindi tukabagira inama Eh, tukaba iyo bamaze eh, tushobora kubihagira kubakorera ubujyanama tugira umu- dufite umupsikologe ahangaha noneho bakora ubujyanama umuntu ku giti cye cyangwa se mu igurupe bitewe n'ikibazo kuko tugenda tubacamo amagurupe amatsinda Eh, ababana n'ubwandu ukwabo abahunga abafite abagore a- abahohotewe muri jenoside ukwabo abahohoterwa n'abagabo ukwabo aba mbese tugenda tuba- tuba- b'abana bavutse ku i- ku i- ku ihohoterwa rya ba nyina ukwabo abo bose tugenda tubashyira mu matsinda kugira ngo bashobore mbese kwisa- kwiyumva Mm, no kwisanga ku buri wese bandi.
yisange kuri mugenzi we uko baba bahuje ikibazo mm.
ko ntiwafata umugore udafite umugabo ngo umu- ngo umushyire hamwe n'umugore w'umupfakazi ufite umugabo n'umupfakazi niba bafite ibibazo bimeze kimwe Mm. reka noneho muri aka kanya nagira ngo twumve na bamwe mu- muri abo badamu mufasha muri makeya mutubwiye ibyo mubafasha turaza gukomeza tubiganireho ariko hari bamwe baganiriye n'umunyamakuru wacu i kigali mu rwanda bari muri iyo asosiyasiyo yanyu muri iryo shyirahamwe tubahumurize nagira ngo nsabe ku buhanga bw'ibyuma noneho batushyirireho amajwi yabo muri makeya nabo batubwire ukuntu bahohotewe n'uburyo mwabafashije
mbere ni n'abantu bipfubye jenoside mpfusha n'umugabo hanyuma nza gushaka undi maze kumushaka aho kugira ngo mushaka mbere umugabo wo kumfasha wo bwa mbere wo kumbabaza noneho atangira ibintu byo kunca inyuma ntiyigeze ankubita ariko akanca inyuma buri munsi amaze kumarika abagore nanjye ntazi umubare naje gukuramo ikibazo cy'ubwandure muri kwa guharikwa tandura maze kwandura ntabwo yigeze amfasha nk'umuntu wanyanduje ahubwo yarantereranye atangira kunyuraho abandi bagore namukingurira isaha nkubwira habayeho ikibazo cyo kuvuga ngo nsezerane nawe ndanabyanga ubu ishobora bwambwiye ngo nta gisi ikeneye gusezerana n'abakecuru ngo azasezerana n'umwaka- umwana w'imyaka makumyabiri n'umunani ubu ndaha ndi umuntu uharitswe abagore benshi sinzi umubare nanjye abo numva nzi ni nka bane abo ntazi ku mpande ni benshi ibikorwa byose bimbayeho urumva ko iyo ukibibona bikukubita ahantu hakomeye ariko iyo bigeze hagati ufata ibyemezo ubwo iyi asosiyasiyo yacu yatubahumurize yaravutse ivutse ndabimenya nanjye nkurikira rya jambo ngo tubahumurize nza hano nsanga mere wacu uyu nguyu atangira ibyo kuduhumuriza twari abamama benshi turi na benshi hagati aho ngaho yaje kubona n'ubufasha akaduha amafaranga make tugakora tuva muri kwa kubabazwa n'abagabo dutangira kumenya gukora dutangira kwigurira umwenda ukigurira umwenda nta mugabo ngira ngo nta mugabo ugura igitenge ngemenyereye kukigurira akaduha amafaranga tugakora tugacuruza tukiteza imbere tugenda twakira ibyatubayeho tuba n'abagabo tubasha gutunga ingo tubasha no kurera abana kubera ko hanze aha amahohoterwa ni menshi pe ni menshi aho iryo nashoboye kubona cyane iryo guharikwa ihohoterwa rikomeye kuko iharitswe burya uba uri nk'ikigoryi ntabwo ukihana n'agaciro nk'umugore n'umugabo ntaba kikaguhagezaho nakubwira ati yewe ndabyibuka rimwe yigeze kumbwira ko nigeze kunanuka cyane icyo gihe imiti yari imaze kunanira arambwira ngo usigaye umeze nk'igikori cyatewe ku ishashi ngeze kuba ndi umugore munini ubyibushye urumva umuntu wakugiriye nawe akanakwanduza yanarangiza wabura n'ingaruka z'imiti akakugura kumeze nk'ikigori cyatewe ku ishashi urumva icyo kibazo aho kiba kigeze ariko byose narabyakiriye aho nza guhuramo n'ikindi kibazo ngeramo n'akana nako karamuvukana ndongera ndahungabana inshuro ya kenshi byose ntacyo yagiye amfashamo yanyerekaga ko nubwo byabaye ngomba kwifasha nta kwisubiraho ihohoterwa cyane nagize n'iryo kumarika ngewe rero ubugeni avuye muri cya cyiciro cyo kubabara genda mu cyiciro cyo gufasha abababaye ntabwo ugiye guharikwa bikimfataho cyane ndakuze ndenda kugera mu myaka mirongo ine n'itandatu mfite abana bakuru ntabwo nkiri kubabazwa n'ibyo ahubwo njye mfasha abana babagore bagishaka bagahita bahura n'icyo kibazo kenshi cyane baraza bakambaza bati ko tubona wihanganye mama bakanambwira bati tumubona aha n'aha nkubwira n'ibiriya ni ibisanzwe iyo atinyutse kumbwira ndambwira ntumbareka nkubwira ikintu cya mbere umugabo yaguye umugerageza kubaho ukagerageza kutamusaba ukagerageza ko akubona usa neza kuko iyo usa nabi burya wanasara ukiruka ku gasozi shakisha uburyo wakwinjira mu mashyirahamwe yabo harimo n'abagiye ndangira hano ubu mujye mu mabanki mato aciriritse muguze amafaranga dukure dushaka uburyo tubaho ni igihe cyarageze ngo habeho cyagihe umugabo atunga abagore barindwi kandi muri biriya biranditse ntabwo tuzakuraho ibyanditse rero nimugerageze twifashe kubaho turi uko twabaho njye abana bato bakunze kw'imbwiranye mbagira inama bigoranye nahuye n'ihohoterwa nahohotewe kera nkiri mutoya umusore nakoraga akazi ko mu rugo umusore waho antera inda musaza wa mabuja akimara kuntera inda naratwise nkimara kumubwira ko ntwite arambwira ngo ntabwo bishoboka ngo ntabwo twashakana ngo ari umwana wo kwa burugumesitiri ndi umuyaya mu rugo iwabo ibyo byambereye igikomere nahavuye inda ifite amezi atandatu ndagenda mva mu mujyi wa kabuga agahoromani njye gikondo nyenyeri naje ku bw'amahirwe naje gukora akazi ko mu rugo nanone mfite iyo nda nza kubona umugabo w'umusaza aranshaka arantunga ariko muri uko kuntunga anyanduza virusi itera sida ntabwo nanduye virusi itera sida kubw'uko nabaye indaya cyangwa kubw'uko nagiye mu bintu binshimishije ni izo ngorane nagize zo kugira ngo mbashe gutwita kubona aho ntwitira no kubona aho mbyarira umwana ubwo narabyaye umwana amaze kugira imyaka ibiri umugabo azana undi mugore nijoro arambwira ngo bisa undi mugore ubwo ndasohoka ndagenda nkimara kugenda nsohokana n'umwana wanjye ndagenda intambara ibaye muri mirongo cyenda na kane cyenda gatanu nibwo natangiye kuzana ibyuririzi bya virusi itera sida ndwara zona mu mugongo habaho ko ngomba kujya kwipimisha ndagenda ndipimisha nsanga naranduye ndabyakira ndahungabana ariko ndanabyakira numva ko nta kindi nakora kugira ngo bihinduke ariko imana ingirira neza umwana wanjye aba muzima ubwo naje kubabazwa n'ubuzima njya muri kayo ko guhabwa akato n'umuryango wanjye n'abaturanyi duturanye n'urusengero nasengeragamo abo ni bamwe mu badamu bafashwa n'ishyirahamwe asosiyasiyo tubahumurize nk'uko twatumiye umutumirwa wacu rero ari we nawe muyobozi w'iryo shyirahamwe madamu jeanne mwiririza ubwo buhamya burumvikanye bugaragaje akababaro k'abo badamu ariko kandi bunagaragaje n'uburyo biyakiriye n'aho bageze jeanne mwumvise abo badamu murabana buri munsi ndetse numvise banakwita mama ni ukuvuga ko bakwisangaho nk'umubyeyi mwebwe mubibona gute mubyakira gute
turabyakira kuko biragushimisha iyo ubona umuntu aje yarahungabanye arira ubona yuko mbese ari wa muntu umeze nabi hanyuma uko iminsi ishira ukabona agenda yiyakira kuko nicyo kintu cya mbere tubanza kubigisha mu kubakorera ubujyanama tubigisha kugira ngo bashobore kwiyakira no kubana n'ibyo bibazo kandi tukabereka yuko ubuzima bukomeza noneho ukabona bageze aho iyo amaze guhura na bagenzi be nabo nabo bahuye n'ibibazo nk'ibye ubona yuko abona yuko atari we wenyine kenshi bakagirana inama ndetse bageze aho ngaho ugasanga ajya nta kintu gikora nibo hagati yabo bagirana inama ukabona bariya barabikunze ukabona ni abana beza cyane cyane cyane iyo bageze hano baraseka ntibaba banashaka no gutaha
birumvikana ubwo baba bumva bisanga
ubona yuko mbese bigenda bibafasha kubana na bagenzi babo bahuje ibibazo kandi rero ikintu kishimisha nanone ni uko ubona badaheranwa n'ako gahinda bagashaka kuba iyo amaze kwiyakira ahita abona ko ubuzima bukomeza agatangira uburyo ashaka gukora kuko hari abahagera akubwira ati sinishaka no kugira ikintu nakora kuko icyo ntegereje ni ugupfa ariko iyo ageze aho akabona yuko ubuzima bukomeza aratangira agakora ukabona yiteje imbere hari abaza akavuga ati ndashaka mu ikire mu ishuri nige kuko dufite hano ishuri ryigisha kudoda twigisha cyane cyane abo bana bacikije batashoboye kwiga tukabigisha kudoda gufuma n'ibyo bita kwiritingi mbese bigatuma baganira bakisanzura iyo baje ukagera aho ukabona none wamenye umwuga hari abo duhurira hariya mu gikari mu mujyi akambwira ati yo ati mere wacu ati niwe wanyigishije imashini kandi nanjye sinzi kudoda ariko nyine nkumva nanezerewe cyane yuko yashoboye kugira ikintu ageraho abandi baragenda bagasubira mu cyaro iwabo bagaterayo amamashini bakadoda cyangwa hafi y'aha dutuye nabo bakayahakira bakadoda ubona ari ibintu byiza nkashimira imana cyane barabahaye uburyo nyine niyo mpamvu bavuga ko wabigishije kudoda ubwo nawe uzasubira inyuma bakwigishe nuramo uko bishatse cyangwa ubonye akanya ndumva uba uri muri byinshi nk'uko nabivuze dutangira rero ikiganiro muri isanga ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika bakibariza ibibazo cyangwa se bagatanga inama n'ibitekerezo nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire jean claude uranyumva
ndakumva ndakumva neza cyane yewe urahagana hehe
ubu ndi mu gihugu cy'u rwanda ndi mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka ngoma
mwiriwe neza si uyu munsi namwe mwabonye akavura
akavura karahari ibishyimbo bireze turi kurya nta kibazo gihari nuko nuko ubwo ndumva noheli n'ubunani muzabirya neza
twarayitangiye twebwe kabisa ubu ngubu ni amahoro rwose mukomeze muryoherwe ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo
cyane cyane rero nzagira ikiganiro cyanyu nacyumvise nabagikurikiye kandi buriya ikibazo cy'ihohoterwa ihohoterwa mu gihugu cyacu ndumva ryarakemutse gusa ryari riri ariko ubu ngubu aho bigeze nta hohoterwa rigihari umugore n'umugabo barafatanya mu rugo imirimo bagakora nta mugore ugihohoterwa abagore bahaye ijambo ni ubwumvikane mbega ni uburinganire mu mago ubu ngubu birebana turatekanye ni ahantu cyumva ingo ziri gusakuza umugore n'umugabo ngo barwanye iki bahuriza hamwe bakumvikana none none ko umuyobozi w'urukiko rukuru mu rwanda yavuze ko imanza z'abahohotera abagore n'abakobwa cyangwa se abana ngo zikomeje kwiyongera mu nkiko
ubwo ubwo sinzi ariko twebwe nkatwe hano mu giturage mu byaro niho hakabaye kuba hari ihohoterwa cyane ariko uko mbibona nta hohoterwa mbona nta nabo ubona bahohoterwa hanyuma bagatinya kubivuga kugira ngo batiteranya cyangwa se babahishire n'ibyababayeho
n'uwenda n'ugize wenda agafatwa ahohoteye nk'umwana bamushyira mu nkiko nyine bakamuhanisha ingingo yabigenewe ariko ubu byaragabanyutse nta muntu ugihohotera abana cyangwa ngo ahohotere umugore we wumva mbona ari amahoro mu rwanda rwacu kabisa
byaba byiza kera byari biriho nyine n'ibyo iyo mibare baba bakurikiza ni yindi ya kera kandi nta wera de sinzi igihugu cyose uko kimeze ngenda avuga intara yacu aho uri mu bugesera ya muri ngoma muri ngoma sawa rwose akarere ka ngoma
ni amahoro ngenda avuga akarere kacu gusa uko mbibona bihagaze urakoze rwose
ni amahoro rwose umwana wese ni nk'undi niyo yaba atari umwana wawe umwana iyo akuganye uramwakira ukamufasha irimo turahahirana twese turahahirana n'abaturanyi bacu none nabo baraza tukabafasha bose
ye umuntu yakwifuza ko byakomeza kurushaho kugenda neza urakoze cyane jean claude mu ngoma reka twakire noneho na kwizera kwizera uranyumva urahagana he wowe kwizera ongera ijwi twumvikane
ni mu rwanda mu karere ka kirehe
aho ikirehe mwe mwiriwe mute nuko nuko igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo ufitiye umutumirwa wacu yego
igitekerezo cyanjye ugerekeye ku mugera wa sida
ntabwo tukumva neza ariko rero reba ukuntu twakumvikana ndatekereza ko telefoni yakwizera ariyo icitse reka ubwo noneho nongere nk'ijambo umutumirwa wacu jeanne mwiriza mwumvise icyo jean claude avuze kwizera we yari atangiye kuvuga ibyerekeranye n'umugera wa sida ntabwo tubashe kumva igitekerezo cye cyangwa se ikibazo cye ariko jean claude mwumvise ibyo yavuze ko aho ari hameze neza mwebwe muri asosiyasiyo yanyu muri ishyirahamwe tubahumurize hari ubwo mubona abantu barushaho kuza babasanga cyangwa se mufite abantu babagezeho mbere ubu mukaba mubona yenda ko ihohotera byaba byagabanutse
jean claude ni ukuri bagira amahirwe cyane bo ubwo ihohoterwa ryarangiye ariko ino twebwe cyakomeza ntabwo ntabwo riracika kuko ni ikimenyamenyesho wundi hari umugabo uherutse kwica umugore ahantu hitwa inyabisindu aramwica aramutaba amuteraho imboga hejuru mbese hari irya hohoterwa rigeraho abantu ntabwo ari abantu benshi ariko riracyahari kandi uburyo bw'ihohoterwa ntabwo ari uko gukubita cyangwa guhita kwica kuko hariho no ku guhora umuntu amuhoza ku rutoto amutuka amuvuma avuga ngo ni igicucu ntacyo amaze ihohoterwa riri ku buryo bwinshi cyane noneho rero n'abakubita ntugire ngo barekere aho ngaho gusa ikibazo kigihari ni uko burya abagore ntabwo bakunda kuvuga ibyababayeho cyane cyane iyo ari wa mugore utunzwe n'umugabo we nta kintu akora ari nk'umutunzi kuri buri kintu cyose aravuga ati mbese ndamuvuga kumurega niwe wishyuraga inzu turajyaho n'abana batandatu niwe wishyuraga mituweli do sante niwe wishyuraga minerivare niwe wakoraga ikintu cyose ndabivuga hari n'igihe aza kuko hari n'igihe baza twebwe ibyo tudashoboye tubona ari nka cya kindi tukabayobora nko kujya kuri wani sitopu senta bakamufasha gusa hari n'igihe umugabo bamufata bakamufunga wenda igihe runaka ariko nyuma akongera agasubira mu rugo rwe yasubira mu rugo rwe hari abo tujya tugira nk'ahangaha akongera bikongera bigatangira kwa kundi ukabona n'ubundi ntihahari ntabwo byacitse aho ngaho wari uvuze muri urwo rwego iyo bigeze aho tubigisha kwifasha ntagume muri ya depandanse kumva yuko agomba gutungwa kuri buri kintu cyose nawe agatangira agashaka uburyo yagira icyo akora kuko n'umugabo arabimwubahira iyo abona hari ikintu akora nawe aramwubaha akavuga ngo burya nawe hari ikintu azi ashoboye gukora ariko iyo amutunze kuvana kuri buri kintu cyose ku munyu ku isukari kugeza ku mwenda wo kwambara usanga aho hantu nta kintu kigenda ni nayo mpamvu amuhohotera akaguma nyine akaguma aho ngaho ntawe no gutinyuka hari n'igihe polisi imutwara umugore akaba ariwe wirukanka inyuma kujya kumubuza kubabuza ati muramenye muramenye mwe kumutwara rwose bwari ubwa mbere kandi ahora wenda amuhohotera nuko mbese nuko bimeze ariko muri kirehe ni ukuri imana ishimwe niba mu iburasirazuba niba byaracitse imana ibaha umugisha kandi bakomereza aho ngaho
umugore yasubiye inyuma akagenda akarega kandi akavuga ati nyabuna ni mu mureke bwawe bwa mbere kandi aba anabeshya aba ashobora gutuma noneho ikibazo kitazigera gikemuka
kenshi cyane ni nako bizanagenda kuko usanga akenshi ari nabo bajya kubafunguza se cyangwa wirukanka ati rwose bati ntuzagaruke kubitubwira ntuzaguje none ejo turamutwaye uje kumufunguza ntuzagaruke ngo utubwire ngo bari wowe umufunguza kandi ari we wari waduhamagaye n'ubundi ndetse urumva ni imana yonyine izadutabara kugira ngo ariko tugira imana yuko abayobozi bacu umuntu yabaye ijisho rya mugenzi we ariko hano i kigali hari n'ibipangu bifunze hari n'igihe udashobora kumenya ibiri mu gipangu cya mugenzi wawe mwegeranye kubera yuko nyine burya ahantu harangaye biroroha kugira ngo umenye ngo babasha kure ariko hari ibipangu biba bifunze bamwe mwaba no mu cyumba kimwe undi kindi hari abaza bakabitubwira hano kandi ihohoterwa ntugire ngo rigombera ba baturage cyangwa ba bakene n'aba basirimu n'abize n'abakategori zose zirahohoterana ahubwo ni ukumenya icyangombwa ni ukumenya ko umuntu yahohotewe n'aho ashobora kugana igihe ashaka ashaka abamufasha kuva muri ibyo bibazo
yego reka twakire na muhayimana muhayimana uranyumva duhayimana duhayimana urahagana hehe urahagana hehe yego oya sinshimye kuvuga aho ndi muri uno mwanya ok nta kibazo
uwo mupasiteri agiye kuvuga ngo ngo ngo ngo ngo ni imana yonyine izabarokora ese erega mu bisanzwe ibintu by'abagabo n'abagore biragoye urabona umugabo iminsi yose kenshi niwe usanga asumira umuryango iyo bishyiraga kuri kosa umugore ntashobora kumureka ngo ugende ngo ngo amwitwarire kandi hari igihe bamupfunze adoca asigara buriya rasiyo y'umwana niho rero bigoreye ariko n'abagabo nyine turakunda guhohoterwa nabo nyine barahohoterwa si ukuvuga ngo ni abagore bonyine bahohoterwa
abagore namwe barabahohotera
n'abagabo n'abagabo barahohoterwa byose nuko rero ugasanga umugabo nawe nyine apfanye intuntu nk'uko akabura ajya kumwitwarira agiye kumwitwarira n'ubundi bamupfunze usanga ariwe asigara mu ngorane zo kurera abana icyo cyakora burya kenshi amabanga yo mu rugo aherera mu rugo n'ubuntu ugasanga birirwa baragwana mu bwoko bwaca bagasubira bakajya ku murongo niyo bituma rero abantu bubatse bacoca bihutira kujya bajya muri za gasamburamanza muri za sentare
none muhayimana muri make twari turimo tuvuga ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa cyangwa se abana muri makeya watubwira iryo hohoterwa uvuga rikorerwa abagabo uretse ko tuzabishakira umwanya tukabiganiraho ariko muri make batubwira abagabo bahohoterwa uko wabonye icyo kibazo kimeze
dufate nk'umugabo arashobora kumva nk'umugore wiwe yibera akarara mu bubare akagira iki nibyo nabyo nabyita ko ari ihohoterwa yagira aravuga ugasanga umugore ntaca muvugana nibyo navuga ko ari nk'akararo k'ihohoterwa ry'abagabo
tuzashaka umwanya ubwo tuganire n'abagabo ubwabo nabo batubwire icyo kibazo cy'ihohoterwa uko giteye ku ruhande rwabo ndagushimiye cyane yego yego namwe murakoze
madamu mwiririza mwumvise duhaye imana aravuga ko n'abagabo bahohoterwa haba hari abagabo bigeze baza babegera nabo bashaka ko mubarenganura cyangwa se mubafasha kuva muri ibyo bibazo cyangwa se n'abagore gusa barimo kuza kugeza ubu
murakoze cyane rwose muhayimana arakoze n'abagabo bajya bahohoterwa kuko hari hari nk'amakesi twigeze kugera aha ngaha nk'abagabo bakaza akatubwira ati namenye ko umugore wanjye aza aha ngaha muri iki kigo ariko nagira ngo mbabwire dore ikibazo cy'umugore wanjye umugore wanjye ni umusinzi se umugore wanjye ataha mu ijoro yanyoye umugore wanjye naramubwiye ngo ariko inzoga yarananiye noneho ugasanga koko wa mugore nawe ari umunyamakuru twanaganira cyangwa ari kumwe na bagenzi be nabo bakamubwira ati ahangaha nubwo uvuga ngo umugabo araguhohotera ariko nawe wabigizemo uruhare uzataha saa mbiri z'ijoro wanyoye abana batakarabye abana batariye abana bata utabakoreye ikintu runaka urumva ko kugira ngo ari ibintu ugasanga kuko yuko hari abagabo nabo batuma abagore bambe batuma bahohoterwa kubera yuko aribo babaye nyirakazihamagara yaba ariko mbyita nka wa mugani ugasanga atangiranye intambara n'umugabo kubera yuko ariwe wakoze amakosa ntabwo nahakana yuko abagabo badahohoterwa reka umwana w'umuntu n'umwana w'umuntu n'abagabo nabo bajya bahohoterwa umugore agakora amafuti gutyo yagira ngo aravuze wa mugani umugore akaba ari ubanza no kurega kandi koko ikibazo cye kikumvikana utanze kurega niwe baza kwakira ikirego n'umugore we yagiye yerekana ati dore umugabo yankubise ahangaha icyo n'umugabo ugaragara yuko yarwaye ntabwo ari umugabo ntibazamenya yuko ari wa mugore wari wasinze bizaba bigaragara ko ari umugore ufite igikomere kandi mu rwanda amategeko yacu abuza umuntu kwihanira nta burenganzira afite bwo kugira ngo amukubite umuntu uko yanyoye ngo aje ngo noneho ngo yamuhohoteye kubera yuko yaje yanyoye hari inzego zibishinzwe ntabwo ashinzwe kugira ngo rero amukubite ngo ni uko yinjiye mu rugo yanyoye ntagomba kwihanira kandi kumukubita hahandi ntagomba kwihanira ashobora no kumukubita mu cyico akamukubita mu ngusha agahita amwica kandi atari yanabigambiriye kuko bajya babica kenshi turabibona ahubwo banavuga ko inkoni ivuna igufa ariko kandi idahana ingeso ubwo rero ingeso rwose
reka twakire na hacimana kuri telefone uranyumva hacimana turi kumwe cyangwa telefoni ye niyo icitse ubanza telefoni telefoni ye iracitse reka noneho mbibarize madame ubu intego mufite ni iyihe yego wavuze ko mumaze mwahereye mu bihumbi bibiri n'icyenda aribwo mwabonye ubuzima gatoza ariko na mbere mwakoraga no mu bihumbi bibiri na gatandatu mwarakoraga mukiri n'umubare muto muto mugenda mwiyongera ariko ubu noneho intego mufite ni iyihe
intego yacu ni ukugira ngo ikintu cya mbere tuvane abo bagore baza bahungabanye kubavana mu bwigunge no kubasubiza icyizere bakumva yuko nabo ari abanyembaraga kandi bashoboye umutegarugori w'umunyarwandakazi arashoboye kandi twebwe twagize n'imana duhabwa urubuga rwo kugira ngo ari ibibazo tubona ahantu tubikemurira hari inzego zishinzwe kubidukemurira umugore abanza yisubiza icyizere intego yacu ni ugusubiza wa mugore victime de violence kwisubiza icyizere akumva yuko ubuzima bukomeza kumwigisha gukora nawe agashobora kwirwanaho adahora ateza amaboko ngo avuge ngo umugabo natampa ndapfa natamfashe iki n'iki ndapfa kuko ubuzima burakomeza hari n'abagore dufite abagore benshi cyane b'abapfakazi muzi imibare y'abapfakazi bo mu rwanda ko hari abapfakazi benshi cyane kandi batunze ingo zabo bakarera abana bakabigisha bakabakorera buri kimwe cyose kandi ubona bafite n'ingo nyinshi ziruta n'iz'abagabo gukomera tubigisha rero ko aba bagore bagomba kwigarura icyizere ko nabo bagomba gukora cyane cyane tubigisha ikintu cyitwa gukora no kumenya kwirwanaho no kumenya kwiteza imbere akamenya yuko n'umugabo adahari yuko n'ubuzima bushobora gukomeza ikindi twigisha imyuga yo kugira ngo ariyo iyo ngiyo nayo ibafasha kwirwanaho tukabaha n'iyo mishinga ibyara inyungu ni imishinga ntabwo dufite amafaranga ntitugira amafaranga menshi ariko burya nta mafaranga ajya amakeya biterwa n'uyakoresha n'icyo ashatse kuyakoresha noneho wenda na bariya rero babana n'ubwandu tutabigisha kwigirira icyizere tubaha n'amahugurwa kwiga gukora imishinga mito y'ibyara inyungu ibateza imbere tubakorera amahugurwa ni gute umuntu ashobora gukora umushinga ni gute umuntu ashobora kuwucunga kugira ngo umugirire akamaro ayo mahugurwa tuyabahera ahangaha noneho n'aba bana rero biga imyuga wa mwuga akagenda ukamufasha akagenda nawe agatera imashini hariya akiga gukora akibeshaho ubu se nk'uwabakurikira ijwi rya amerika muri uyu mwanya akaba yasobanukiwe uburyo mufasha abo bantu bahuye n'ibibazo byo guhohoterwa yabasanga he yifuje kubagana
dukorera ahantu ubundi ni mu murenge wa kanombe ni muri kicukiro mu murenge wa kanombe mu kagari ni ahantu hitwa ku kabeza mu mudugudu wa muhabura
yego ndumva ndumva umuntu abashatse akavuga ishyirahamwe tubahumurize rikorera aho ngaho yakubona n'icyapa cyacu yatubona ashobora no kudusura niba ari ufite niba ari ushobora ugira interineti ashobora no gusura webusayiti yacu akatubonaho yatubonaho akabona n'ibyo dukora n'uburyo bwo kudukontakita byose birashoboka
reka twakire na Emmanuel ku murongo wa telefone nawe amaze akanya ashaka kutuvugisha Emmanuel uranyumva Emmanuel turi kumwe amatelefone ko ashobora kuba yatangiye kuba ikibazo nagira ngo ubwo mwanya abandi bakunze b'ijwi rya amerika bakomeze babaze dukomeze tuganire ariko amatelefone ubwo arimo kwanga ndibwira ko mwakomeza yenda mukatubwira aba bagore mufasha kugeza umubona bahagaze bageze ku yihe ntera mugereranije n'igihe batangiriye abo mumaranye igihe cyane cyane
abo tumaranye igihe byaba byiza ubasuye uhageze ukabasura ntiwabibona kuko nk'ubu ngubu ahangaha dufite hari abakora nk'ishyirahamwe bakadoda ibyo badoze bakabigurisha bigashobora kubateza imbere kubera yuko bashoboye nyine kumenya umwuga wo kwibeshaho ikindi nanone imbere ba bandi bazaga barira ukabona baraje basetse basa neza babyibushye numva bishimishije kuko ubona yuko ubuzima bwagiye buhinduka cyangwa se iyo ugiye ukabasanga nk'aho ngaho bakorera ari mu isoko ari abo bacuruza cyangwa waba undi ukubwira ati nirirwaga nirukankana n'abashinzwe umutekano nirukankana n'agataro ntirirwa ndwana nabo baca hariya nanjye ngaca ahangaha ariko ubu ngubu nize umwuga nanjye numva afite kwiteza imbere nko kwirirwa nirukanka ku muhanda ukabona yuko nawe ari imifiyeri y'uko hari ikintu bashoboye kugeraho natwe kandi bikadushimisha kuko tubona yuko hari ikintu twagerageje gukora nubwo intambwe ikiri ndende n'abantu baracyari benshi ariko dushimira imana ariko n'ibyo ngibyo twashoboye kubigeraho
bariya batanze ubuhamya bavuganye n'ijwi rya amerika bavugaga ibyo bamaze kugeraho bavuga ndetse ko no mu gutangira mwabahaga n'udufaranga kugira ngo bagire icyo bimarira ninde ubatera inkunga kugira ngo mubashe gutunganya ibyo bikorwa byanyu
twebwe abantu bose bashobotse baraza bakadutera inkunga nko mu minsi yashize wenda nahera dutangira ni jyewe watangije imashini enye nigisha abana mbese abana b'abo bagore natangiranye n'abana b'aba bagore batari barashoboye kwiga babona ibibazo byabo bakavuga ati n'abana bacu ntibizi bazagira ibibazo nk'ibyacu noneho ngura imashini enye noneho ntangira n'abana makumyabiri bakajya bakora rotasiyo bane batanu ku mashini gutyo umuntu araza abona yuko nkeneye izindi angurira izindi esheshatu ziba icumi bukeye haza abandi bangurira izindi ziba makumyabiri nyuma mbese ngenda ngira umugisha wo kugira amamashini yewe no mu minsi ishize hari eyateri eyateri urayizi eyateri twabaye mbese nominetedi mu bantu bakora neza mu eyateri duha amamashini menshi meza akora ibintu byinshi cyane eyateri nayo iduha amamashini gutyo mbese bigatuma akazi gakomeza kagakora neza noneho hari n'abandi bantu badufasha nk'iniverisite ya ruberita yo muri canada nabo baradukunda bakadufasha bakatwishyurira nk'abarimu mbese n'abandi bagera neza bageze ahangaha bakabona ibyo ngibyo bakavuga ati twebwe noneho twebwe kubagurira amatiriyoni kugira ngo abana bakomeze bige undi akaza ati yewe noneho nzabagurira ntibagiye kubabwira yuko saa sita aba bana ntibajya babibona hari benshi badashobora gutaha tukabagurira ibyo kurya bakitekera bagashobora kurya kuko hari benshi baba batuye nko mu ngo z'abandi batabona ahantu bataha noneho rero bikaba ngombwa yuko tubagurira ibyo kurya saa sita kugira ngo byibuze ko ashobora kujyayo agasanga nta biryo bihari ko nta n'ikintu yabamariye urumva hari nk'abaza ari nk'abana b'abayaya wenda ba nyirabuja bakamubwira tuzagende wige ariko hakaba n'abacikira kubera yuko yabonaga bamubonye yuko imirimo bari bamukeneye batakiyikora bakamubwira ati ntuzagaruke cyangwa se yagerayo bati nta biryo bihari ugasanga yaba atariye hano akaba ashobora kubwirirwa umunsi wose tukagenda mbese tubashoboza imana idushoboza tukagenda tubafasha gutyo izakomeze bafashe rwose muri ibyo bikorwa byiza bifasha abafite ingorane kugira ngo babashe kuzikuramo reka twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro cy'abakenyezi ikiganiro cy'abagore n'abakobwa ijwi rya amerika ryabageneye buri wa gatanu nkaba ngira ngo rero ntongere ntumire abadamu aho muri hose mujye mutwandikira cyangwa se muduhamagare namwe mugire uruhare mu biganiro byacu cyane cyane ikiganiro cyo kuwa gatanu kibareba mwese rero turabararitse
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa cyane cyane kuko ari bo bakunze kuboneka ko batirwanaho iyo ari mu rugo hakaba umugabo ari we ugomba kumukorera byose ugomba kumuha akantu ako ari ko kose nabo bakabyitwaza ni radiyo ijwi ry'amerika rero umutumirwa wacu ni madame jeanne mwiririza ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko telefoni ye nawe icitse amatelefoni ntabwo ameze neza muri uyu mwanya aba akomeje kuduhamagara rwose mutwihanganire turabahamagara zigacika twatangira kuvugana namwe ntitubashe kumvikana none n'iyo umutumirwa wacu nayo irasa nkaho ivuyeho reka tube tubumvisha akaririmba hanyuma mu kanya tuze gukomeza arakoze butera noresi uturirimbiye ako karirimbo anagira ati we are the winning team turi ikipe itsinda none rero madame mwiririza namwe ndumva muri ikipe itsinda urabivugaho iki
natwe turi ikipe itsinda kandi imana igenda idufasha kandi tuzakomeza dutsinde kuko tugira amahirwe y'uko dufite ubuyobozi butwumva ubuyobozi bwacu bwahaye umutegarugori umunyarwandakazi urubuga rwaduhaye uburenganzira bwo gukora nta hantu nta hantu tukimirwa nta umurimo tudashobora gukora kandi byagaragaye yuko dufite imbaraga dufite imbaraga dufite ubwenge dufite ubushobozi nta kitunaniye gukora dushimira imana yuko natwe imana yagiye idushoboza imana igakoresha n'abo bayobozi kugira ngo badutere iteka natwe dushobore kugira icyo dukora turi ikipe itsinda natwe ni muri ikipe itsinda you are the winning team nta kwitinya rwose ni ugukomeza uwo murava mugakomeza mugakora ibishoboka byose kugira ngo iyo kipe nyine ikomeze itsinde ndetse hazavuke n'andi menshi bityo ihohoterwa rizacike burundu
amena imana izadukomeze kudufasha ni ukuri tuzanezezwa no kumva yuko ihohoterwa ryarandutse mu rwanda rwacu
dukomeje kugira ikibazo cy'amatelefoni ku bantu bifuza gukomeza kuduhamagara kugira ngo tuganire ariko nakwibutsa inshuti z'ijwi rya amerika ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mbibutse kandi ko mushobora no kutugeraho mutwandikiye kuri radiyo yacu ni ijambo rimwe radiyo yacu arobaze jemeri akadomo komu turi no kuri fesibuku ijambo ni radiyo yacu vewa site yacu yo ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu dukomeze rero tuganira na madame mwiririza mu gihe tugitegereje abandi bakunze ijwi rya amerika cyangwa se ko telefoni zacu zibasha gucamo ntabwo nzi ikibazo cyabaye aho mu rwanda mufite imvura ariko twebwe hano nta n'iyari ihari ku buryo tutibaza tutazi impamvu ikibazo cy'amatelefoni cyakomeje kugorana ariko mwumvise ku buhanga bw'ibimambwira ko ndagije imana ahari uranyumva
ndakumva neza urahagana he
ni ahantu bita i masaka
mwiriwe neza namwe aho ngaho i masaka
turakomeza n'imana ishimwe hanyuma ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ufitiye umutumirwa wacu cyangwa se n'abakunzi b'ijwi rya amerika
igitekerezo mfite ndumva bijyanye na polisi yanyu ihohoterwa
komeza ntabwo tukumva ariko rezo yawe imeze nabi uri hanze cyangwa uri mu nzu jya kure ya radiyo noneho turebe ko twakumvikana ubwo ndumva arimo kukumva gahoro bimeze neza kurusha mbere
ehe noneho turumvikana eee turakumva aratwumva none telefone iracitse nubwo arimo agerageza reka twakire noneho diyodone diyodone turi kumwe wowe urahagana he
ni ku gisozi mu mujyi wa kigali ku gisozi gira icyo utubwira nawe muri iki kiganiro niba hari ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo
ni ubwunganizi cyangwa no kurebera hamwe kuri ya topiki mwatanze turamutse turebeye hamwe kuri iriya kibazo cy'ihohoterwa nyine gishingiye ku gitsina uramutse urebye wenda nko mu rwanda hari ukuntu twabashije kurwanya uramutse urebye ntari hari cyane kubera yuko ahanini usanga abaturage barigishije uburenganzira bwabo uburyo usanga urugero byakundaga gukorerwa nyine igitsina gore uburyo usanga bazi uburenganzira bwabo kabisa iyo ikibazo bahuye nacyo bakagerageza kukivuga ariko mbere barahohoterwaga bakabigumana ariko ubu ngubu arabasha kugenda akibaza ikibazo arabasha kugenda akavuga ikibazo yahuye nacyo bakagikemura kubera ko hari icyo bigishijwe kubera ko hari icyo bazi ku burenganzira bwabo icya mbere ni uko umuntu agomba kumenya uburenganzira bwe nicyo kintu cya mbere kibanza kugira ngo umuntu acike by'umwihariko ngumva ari ibitekerezo ntabwo ngumva ari
iryo hohoterwa twavugaga rishingiye ku gitsina hari bavuze ko n'abagabo nabo bahohoterwa nawe hari aho waba warabibonye
ni bibaho cyane ariko ni gake cyane ku bagabo ariko hari igihe usanga nk'abategarugori bitwaza bati twarahohotewe noneho bakaba bashaka kugira ngo babyitwaze babyurireho avuga ati umugabo namuvuga bazamufunga noneho hakaba hagira ukuntu ahohotera umugabo wenda bigendeye kuri iryo tegeko bashyiriyeho bibaho cyane
ndagushimiye cyane diyodone madame mwiririza mwumvise diyodone aho avuga uko abantu basobanukiwe n'uburenganzira bwabo akaba ari ryo shingiro urebye ryaba ry'uko nta hohoterwa rihari cyane mwamubwira iki
diyodone arakoze cyane nibyo nta nubwo ryagombye kubaho kuvuga ngo si cyane iyo kubera icyo igomba kuba si cyane ntirigomba kubaho rimwe kuko umuntu n'inzirakarengane ntabwo agomba guhohoterwa naho kaba ari gato nako ntabwo kagombye kubaho niba ari n'umwe tuvuga ngo ni umuntu umwe wishwe cyangwa se wakubiswe wese kubera icyo akubitwa ni ukuvuga ngo tugomba kurirandura uko ringana kose naho ryaba ari na rimwe naho baba ari na babiri ariko rikavaho nibyo rwose uburenganzira n'uburyo dukora twigisha abantu n'amategeko kumenya ngo amategeko arengera umugore ni ayahe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni iki amategeko y'umwana arengera umwana ayo ibyo byose turabibigisha no mu masomo tubaha nabyo turabibigisha kugira ngo bamenye ngo uburenganzira bwanjye ni ubu ngubu ariko icyo ndimo kuvuga rwose genda navuga nibyo byaragabanutse ariko nta nubwo kuvuga ngo si cyane iyo si cyane byo niyo ntumva nayo nirorere bigiye kuvuga ngo kiri ntabe n'umwe n'uwo nguwo umwe kuhohoterwa ndetse arahohoterwa kubera iki ko ari ikiremwamuntu cyokora arakoze cyane no kubyinama ze twakire na irangabiye uranyumva irangabiye urahagana hehe
agenda imuriza ibutaganzira mu ntara ya ruyigi ye mu ruyigi mwiriwe neza
yewe muri gitiriwe neza
nuko nuko turamukirize n'abandi igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ikibazo gusa nari mfite ni uko kuri icyo kiganiro muri ko muravuga hari igihe twisanga natwe naho kuri iyo ntuze bijyanye no gusanga harimo kuba nyine gace n'ubwa nko kubagurana ikirindi kirangoye gace ntikigira neza usanga biva nko ku kuntu nka twebwe nka twebwe kubera ndi ubutene twisanga nta kintu dufite umwanya umwe umwe twisanga nyine usanga ntabwo tuba nyine turi ku murongo nk'uko abandi nka twashaka ariko natwe twari kumera rero rero nicyo nawe numvise yuko nawe nari nkwiye gutereramwo mu gihe muba muri ko muragurisha ikintu nk'icyo natwe mukaza muribuka mbega kugwaruka aho hashize kugwaruka naho bigenda bike ko natwe kugwaruka heza niho tuba dusanga biberamwo gusumba rwose kuko nk'umuntu ashobora kurenganya ikintu kanaka nyine bivanye n'ingene aba agufashe nyine
ndagushimiye ubwo iryo hohoterwa dushobora no kuzarigarukaho uretse ko hari n'iryo twagiye tuvuga cyane cyane ku bana bo mu ibarabara ku bantu bakora mu ngo twagiye tubigarukaho ariko nabibutsa ko ku cyumweru umunsi w'icyumweru haba hari ikiganiro cyahariwe urubyiruko urwaruka cyangwa se abana aho ngaho ubwo mujye mutubwira ibiganiro mwifuza ko twajya tubategurira tubatumirire abantu babishinzwe cyangwa se ababisobanukiwe hanyuma bajye babaha ibisobanuro ndetse n'inama ndagushimiye cyane irangabiye ndabona turimo kwerekeza ku musozo rero nagira ngo ijambo rya nyuma ndibahe madame jeanne mwiririza mugire icyo mwabwira abatwumva muri uyu mwanya cyane cyane nk'inama nyamukuru mwabaha ku byerekeranye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina
murakoze cyane mbanje gushimira ijwi rya amerika ryaduhaye aka kanya ko kugira ngo tuvuge kuri iki kibazo cy'ihohoterwa kandi ni ukuri ni ukugira numva ku giti cyanjye nifuza yuko ihohoterwa ryarandurwa burundu ntihagire na rimwe na rimwe umuntu yumva ngo yahohotewe kandi afite uburenganzira bwo kubaho kandi akabaho neza ndabashimiye rero ku bw'aka kanya keza mwaduhaye kandi imana ibaha umugisha ikomeze no kubakoresha kugira ngo ikiremwamuntu gikomeze kumererwa neza murakoze ndabashimiye cyane madame jeanne mwiririza ni umuyobozi w'ishyirahamwe tubahumurize rifasha abari n'abategarugori bahuye n'ibibazo by'ihohoterwa nkaba nshimiye mwe mwese mwaduteze amatwi abaduhaye inama ibitekerezo mwese mwese n'abo tutabashije kuvugana kubera ibibazo bya telefone mwese turabashimiye abadukurikiye aho muri hose ngashimira abadufashe ku buhanga bw'ibyuma injeniyeri keri nashuwane na inosa kimenyi wakiriye amatelefoni yanyu kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi ni ku ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mugire ibihe byiza mukomeze kwitegura noheli no gusoza umwaka neza turabakunda kandi tubifurije amahoro iwanyu